1위 니즈비디 아메리크 radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo i washington dc mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 n'imetero 20 mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email ni radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese voa radiyo yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com niwamwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
afurika ni intara y'isi irangwamo amatungo ari munsi y'ubutaka atagira uko angana yamara gushika ubu aya matungo asa n'ayatafashije ako karere gutera imbere ni mu gihe utundi turere two ku isi twateye imbere dukoresheje kenshi amatungo avuye mu butaka bwo muri afurika kubera iki afurika yatungishije utundi turere two ku isi ikiyibagira amatungo yayo yo munsi y'ubutaka yoba yabaye umuvumo aho kuba umuhezagiro kuri iyo ntara ni mu kiganiro muri sanga twatumiye chanel igira umugisha umuhinga mu byo gutunganya imigambi yo kwiteza imbere gestion de projet mu rurimi rw'igifaransa ari kigali mu rwanda twatumiye kandi pierre clave nsengiyumva umuhinga mpanuzwajambo yigenga akurikirana ivyerekeye politike akaba yanonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari bujumbura mu burundi batumire ndabaramukije
turakuramukije yego
amahoro amahoro eh, turiko turavuga ku gituma akarere ka afurika naho gafise amatungo ari munsi y'ubutaka atagira uko angana uh, katashoboye gukoresha amatungo ngo kiteze imbere nk'utundi turere two ku isi vyoba biterwa n'iki dutangurire kuri chanel
ibyo uvuze nibyo rwose kuko isagaseseshwa rumuri murabona yuko akarere kacu ka afurika gatunze mugabo ata kintu gihinduka mu bijyanye no kwiteza imbere ariko nk'uko mubivuze bigateza imbere abandi nuvuga yuko ahanini biva kuri twebwe nyine abanyafurika bikava ku ndongozi zacu ubwene zagiye zirakurikirana zabyifashemo
yego namwe Pierre claver nsengiyumva mu byibaza n'ikihe gituma akarere ka afurika kadatera imbere n'utundi turere naho imana yagahaye iyo amatungo menshi mu butaka
hariho mbanzire no kuramutsa uwo mugenzi wanjye aje kuvuga ni ukuvuga ko cyane cyane hariho ibintu bijyanye no gutunganya ibintu byerekeye iby'ubutunzi cyangwa ibyerekeye iby'intwaro bita bitameze neza cyane uravye nk'ingene bigenda mu mu yandi makontina mu bindi bihugu mu bindi bice by'isi ariko cyane cyane uranavuga n'ibintu bijyanye ngira n'akahise nk'ibyerekeye nk'intwaro za gikoroni ziba zarahaciye ingene zishobora kuba hari ukuntu zabonye ibintu mugabo ntibashobore kubisangiza neza na ba nyene vyo igihe ibihugu vyari bisubiye kwikukira inyuma y'intwaro z'ubuja zari ziheje gucamo
hari abavuga nka abanyafurika bidoga bavuga ko ibihugu vy'i buraya na amerika ubushinwa n'ubuhindi biguma biza bikavoma ayo matungo ko biriko birasahura Afrika ayo matungo abanyafrika bidoga gutyo barafise insiguro kuri ico canke abo bantu bo hanze baravuga hari n'abavuga ngo naho twobibarekera nabo bikoze iki uh, mu bivuga kwiki Chanel
yego cyane eh, nibaza ko abo bantu bavuga ibyo bafise eh, ukuri bafise aho bashingiye kuko eh, ubiravye eh, ahanini ivyo bihugu badondaguye nivyo biza gutora ubwo butunzi afurika ifise ariko washaka eh, mu kubitora mu gutora ubwo butunzi ntitwavuga yuko babusahura kuko nitwe twisahura baraza bakabutora bafise uruyeri bafise ubwenge bakoresheje hama bagatwara nubabwira nko nk'ubushinwa wavuze ko o, bwonyene bushobora kuba eh, buza gutora butora ku isi yose ibice bishika mirongo itanu ku ijana urumva ni cya kabiri eh, c'umwimbu w'ubwo butaka ku isi yose
murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Thierry uratwumva
ndabumva irindi zina aho uri
Mm, jewe ni paniyo nkotiyeri mba mu kinama mu Burundi
yego mu burundi eh ufise ikibazo ubaza abatumire canke iciyumviro ushikiriza
jewe vrema hanini cane umva- numva ibibazo dusa n'ababihuje n'abo bantu mwatanguje urumva ni- mwanterefonye mbere abataguye kuvuga sinzi ko ari abatumiye nuko ari jewe mba wa mbere ku kuba yi- ataguye kwitaba telefone havyonze ariko ikibazo kimwe kari jewe noharura kuri ico kintu none nokunganira umugenzi wanje ngiye kuvuga ubu nyene hanini hanini u- bituma afurika idatera imbere kandi biva ku bakoroni badukoronije kubera ko urabona nk'ubu paregisa nk'akarorero abazungu bataje muri afurika umwirabura yari ashaka kuja ahantu agacura ikintu nk- dufate nk'umwampi ako- akamenya kuwucura awukuye mu ivu ariko abazungu bamaze kuza ca bidukuramo bo ba- baje ba- bateye imbere kuturusha baca badushiramwo ivy'iwabo badukuramo ivy'iwacu urumva seke ko twebwe twaje dufata ivy'iwabo ivy'iwacu tuba turavyibagira nico gituma urumva rero kuko ivyacu twamaze kuvyibagira nabo bayidutwara ntitubibona kuko urumva twe tubona rya terambere ry'iwabo bagezeko oroko nako kuraba iterambere ry'iwacu Niyo- numva ikibazo canje nico Eh, mura- ingorane yanje ni nk'iyi eh, murakoze Ah, murakoze namwe ego Ah, Pierre Claver muhavuga iki kuri ico ciyumviro ca Thierry
Eh, mu- muri rusange harimwo eh, ibintu nibaza ko bifise ifatiro rinini Eh, ariko cyane cyane ni ukuraba igihe nk'abo bakoroni baba baraje ukaraba urugezo twariko eh, nibaza ko tutari twisumbuye cyane twari twisunumuye rwose kuko eh, umuntu yari ashobora gucura agacura ikintu kimwe cyangwa agacura ibintu bibiri akazomara impinga kugira azodandaze icyo kintu ni ukuvuga ko eh, ico bakora abantu ntibakora ibintu eh, zovuga nko nko gushinga inganda zikomeye hamwe bashobora gukora ibintu byinshi ariko icyo nagomba eh, kumubwira ni uko eh, iyo tuvuze eh, abakoroni ni ukuraba cyane cyane eh, mu buryo eh, bwo gutwara intwaro baba barazanye bobo icyo yafatirako ni ukuvuga ko baje bafise imico yabo eh, basanga na- eh, abanyafurika bafise iyindi mugabo babarushije ico novuga ubuhinga ubuhinga tek- tekinoloji canke ibiki ivyo rero byasaba ko abantu babanza kuvyiga kumenya ingene bi- bikorwa hanyuma ico umuntu yahora akora ari nk'umucuzi wi- w'imihoro canke amasuka canke ibindi bikoresho Eh, uburyo yakoresha ntibwari ubwo abazungu barije bazanye canke abo bandi banyamahanga njoro nomubwira ni uko ubu eh, ivyo vya- vy'ubukoroni vyaraheze mugabo ubu hariho ubukoroni bufatira ku bindi cane cane nko mu buryo bw'ivyiyumviro aho ushobora gusanga mbere ubu eh, bobo babikoresha cane cane mu buryo bahinyanyura neza gupanga no gutunganya imigambi y'iterambere yabo n'iry'ubudandaji n'ibindi n'ingene bashobora ku- kugiranira imigenderanire n'ibindi bihugu ibindi bihugu rero uwo munsi byitwa isoko ni ukuvuga ko ari amasoko abantu baja gushoramwo bakaja no no gusumamwo ukuraba rero ubwenge bo bo bageze koko afurika yoba yarashoboye eh, gukurikiza umurindi n'umuvuduko bari baje ba- bafise abo bandi ni ukuraba rero n- n'ibindi bi- bijanye eh, n'iyo ibihugu biba byikukiye simvuze ngo ngo ngo ibihugu ngo biri mu bukoloni mugabo iyo ibihugu byikukiye hariho eh, i- i- i- i- i- i- izindi ngendo bi- ziza kwiga cyane cyane nko ku nk'ibyo bita kunegosiya eh, ari amakontra ba- y'ibintu ba- bagira bahane uvuga uti uraza ukora ibi hanyuma uzo unyimukire gutya nanjye ndonka ibi ni ukuraba yuko dufise ubumenyi buba bukwiye buhagije kugira ngo dushobore by'ukuri guhangana eh, n'ibisabwa eh, n'iterambere ryihuta cyane riko riraba muri iki gihe mu byerekeye ibintu by'ubutunzi yego niho rero henshi ushobora gusanga bavuga bati eh, abashinwa bamaze ibintu abaz- abandi bamaze ibintu kera bari abayapani uyu munsi hariho n'abandi bariko baraza hariho n'ibindi bihugu byinshi mbere harimo n'ibyo muri afurika bimwe bimwe bitanguye ahubwo mbere gusiga ibindi byo muri afurika mu kuja hamwe mu nani zikomeye ziriko zirarondera ibintu byo gutera imbere kuri iyi si kandi eh, biriko bikora ibikorwa bikomeye ngira turaza kubibandanya hanyuma yego Eh, tubandanye louis michel nawe nyene ari ku murongo wa telefone Eh, urihe ikibazo intererano
urakoze cyane ndi mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo ni ikibazo yego
turumvikana neza ndabumva
Yee. afurika ifite umutungo kamere baraza bakawucukura bakawutwara sinzi ukuntu ndibu- ndibivuga neza mu kinyarwanda bakagenda ibyo bakozemo muri wa mutungo kamere wacu banyura bagatunganya bamara gutunganya izi- ibyiza ibyiza ibya mbere na mbere bikaba ibyabo twebwe bakatwoherereza iby'inyuma urugero naguha nk'ugiye vuba aha ngaha naguze iradiyo made in china ariko ndakubwiza iby'ukuri nari uwo munsi narafunguye ihita ipfa niyo mvuga ngo yari pirate ubwo hari n'ibindi nk'ibyo ngibyo rero ushobora kubona ariko ni ukuvuga ngo si ukuduhenda ubwenge ndagira ngo maze abatumire uriya mutungo wacu kugira ngo bawujyane bajye kuwutunganyiriza iwabo bajye batwohereza ibintu by'ibipirate kuko izo nganda bataza ngo bazubake hano muri afurika hano hano noneho ahubwo bajye bakora nabo ibivuye mu mutungo wacu babi- babijyane iwabo byakorewe inaha ngaha natwe ibyacu byabisigaranye twabisigaranye mbega birashoboka ngo abatumire mwe murakoze cyane murakoze murakoze mugire amahoro murakoze Eh, shane mumwishure
avuze avuze ikintu cyiza rwose avuze ikintu cyiza rwose kuko uko kuntu ubwo butunzi dusanganywe bugenda ni ibintu eh, ni bimwe navuga nti no- no- no- no- ni ubutware bubi ni lidereshipu mbi eh, kuko bigenda tubona uko kuntu baza kubitora ni bya bindi bavuga bati eh, nta kireyasiyo do la valeur ajoute nta nta nyungu ntituzi gukora kugira ngo tu- tu- tubyaze umusaruro nk'uko eh, abanyarwanda babivuga kuko urabona ubutare babukura muri bino bihugu byacu hanyuma nk'uko yabivuze bakagenda kubuhingurira iwabo bakaca babugarura eh, ari produit fini bwazimvye hanyuma ugasanga ya matagisi ya mishahara ijya ku bakozi eh, ni ni bimwe nababwira bya valeur ajoute ibyo byose ubwo butunzi bwose bugahera iwabo ariko i- nibaza yuko twebwe nyene dushoboye gucukura tukongera tugahingurira aha nyene nibaza yuko ya matungo ahubwo yoheza akatugarukako hama tukabashorako ni naho mbere byokoroha kuko murabona dufise eh, ico no kwita repotasiarite nyinshi dufise abakozi benshi bazimbutse eh, dufise ubutare twoba twubatse eh, ayo mahinguriro hafi yabwo ntitwokenera transport ku buryo inyungu uyiharuye ni nini cyane ni nini cyane rero eh, inyishu ntitwoyironderera ahandi inyishu iri muri twebwe nyene iri mu barongozi bacu ku buryo eh, twogerageza twebwe nyene tukaraba yuko ubwo butunzi dufise a- ari wacu ari ku babanyi twoheza tukabukoresha ntiburenganiriwe ahubwo tugire icyo tubukuyemo kiboneka gifatika hako ari abo hanze boza kudutungirako murakoze Uh, Deo nawe nyene ari ku murongo wa telefone Deo irindi zina
nitwa Deo arabatije uri he
ni ngozi mu Burundi ikibazo icimviro
Eh, nagira mvuge ko ko ibi bintu nyene bariko baravuga eh, ubutu- ngo ubutunzi bwo muri afurika bukiza ibindi bihugu rero nibaza yuko kubera kubera bataba bafise ama- amashyirahamwe nyeka yobikora nibaza ko aricyo gituma naho iyo iyo ibyo iyo ubu bu- dufate nk'ubutare nk'ahandi mu burundi dufate nk'ubutare kubera mbona umenga nta kintu nta- nta nta mamashini yohingura ibyo baba bakeneye ku- kugiramo nicyo gituma nyine ama- baca nyine baza baragira mu- ba- baza barabiro- barabirungika mu mahanga nicyo gituma njyewe niko novyibaza mu bisanzwe
yego murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri isanga turiko turavuga ku vyerekeye amatungo uh, amatungo ari kamere ari munsi y'ubutaka bwa afurika atashoboye guteza imbere akarere ka afurika ahubwo yakoreshejwe n'ibindi bihugu akabiteza imbere um, ku bavuga ko ayo matungo ari munsi y'ubutaka woba ari umuvumo aho kuba umuhezagiro mu bivuga ko iki Pierre Claver
Eh, aho aho ni ukuvuga yuko eh, uwo munsi uwabivuze ubivuga uwo munsi ko eh, ubutunzi bwa afurika eh, bumeze nk'umuvumo eh, ni uko ngira cyane cyane araba ubwo butunzi nyine ari bwinshi mugabo ubukene nabwo bukaba ari eh, bwinshi kurenza urugero Eh, bivuga kandi yuko eh, tubiravye hariho mugenzi wanje yavuze nk'ibintu byerekeye eh, nka leadership muri afurika novuga ko hariho ahantu eh, habaye novuga nka nki- nki- nka nka- nk'imyaka myinshi cyane abantu baba barasimbye bivuga rero yuko twavuye eh, uko twabaho muri kahise mu mbere y'imyaka ya mirongo itandatu eh, tuja eh, mu ntwaro cyangwa mu matwara asa nk'ibintu abantu bari bagezemo bo bari bamaze nk'imyaka irenga amajana atanu eh, bariko ba- basa nk'abahinyanyura bivuga rero yuko igihe eh, abantu ba- ibihugu byari byihejeje kwikukira eh, icyari gutangura kuba eh, byari novuga nko gushyira ibintu kuri nivo eh, y'ibindi bihugu aho byari bigeze rero ariko ibyo si ko byabaye ku buryo rero amapiriyorite cyangwa nk'ibyaciye byigwa gushyirwa imbere imbere y'ibindi ku eh, cyane cyane ibintu bijyanye eh, n'ubutunzi cyangwa ikimugabo byabaye cyane cyane eh, gushyiraho inzego n'intwaro eh, zikora mugabo cyane cyane zigakora eh, zi- zikorera mu bintu bishasha zari zisaba- zatereza gusaba ubwenge eh, hamwe n'impanuro abo bari bahejeje ku- ku- ku- ku- gukoloniza cyangwa gutwara afurika rero bis- bisobanura rero yuko mu myaka yabwiye irakurikira habayeho ingorane nyinshi ihura n'amareta akiri mato hanyuma ingorane mu by'imibano ziraba ziraba nyinshi gushikaho mbere twagiye turabona n'abantu eh, basa nk'abatangura gushamirana hanyuma intambara ziraba uwo munsi igituma abantu bavuga rero yuko iryo tunga rya afurika risa nk'umuvumo ni uko uravye neza ibihugu bitunze byarimwo cyangwa byegeranye n'ibindi bi- bifite ubutunzi bwinshi ariko usangamo intambara nyinshi cyane uvuga ngo hirya yo ngaha hirya gatoya nko muri za afurika y'uburengero ukaraba nk'ibihugu nka za liberia ukaraba za sierra leone ugasanga ari ibyo bihugu kandi bitunze bifite umutungo munini cyane nka bijya bavuga by'amadiyama n'ibindi ariko ugasanga naho hantu ha- haguma uruhagarara hamye uruhagarara runini cyane aho sinovuga aha hafi yacu rero muri kongo hoho bavuga ko kongo yoba irimo ubutunzi ngira ukubye kenshi bu- u- u- ubwa afurika nzima cyangwa ubufatanije nk'amakontina abiri mugabo urabona yuko ari igihugu kidashobora kimaze imyaka myinshi cyane kiri mu ntambara zo kutavana ko hamwe abantu badashobora kumvikana nohereza rero kuvuga yuko ibituma n'iryo tunga ni naho ri- ri- ri- ri- ri- ri- ri- ririko riraza ririko riraboneka usanga haca haba ibindi bibazo bijanye n'uko abantu batemera kurisangira eh, hagati y'aba- y'abantu bose bo muri ivyo bihugu ukuvuga ko kenshi usanga biguma mu minwe ya bake bake ni ukuvuga baba barongora ibyo bihugu hamwe n'ababa bakora mu mirimo ikomeye ihambaye rero bituma abantu basanzwe basigaye babifata nabi bakabona ko bahebwe hanyuma bagasanga bituma haba intambara z'urutavana ko ibyo rero ahandi bo bashoboye gutsinda ni ukuvuga ko iyo ikintu cyose kibonetse baharura inyungu ku muntu umwe umwe ab'uwumugaye ab'ukora ab'umugore ab'umwana ab'umutama hose baraharura mugabo muri afurika ngira niyo tugiye gutera tujya aho abantu biyumvira ku cyo bita redistributiyo ekitabure y'ibintu uko ibintu bibonetse mu gihugu bakabisangira ntibasangire ubukene gusa mugabo bagasangira n'ibindi byiza bishobora kuba byabonetse murakoze hari na francois ku murongo wa telefone francois irindi zina ahuri
nitwa francois mugabo uri he
ndi mu rwanda igiseri yego ufite ikibazo icyumviro
yego icyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye navuga nibyo ibihugu byo muri afurika bimwe bifite umutungo hasi ntabwo umutungo kamere rimwe na rimwe hari igihe bananirwa no kuwukoresha ubwo rero nk'ibihugu byagiye bikoroniza bikaba bifite ubushobozi ubu ngubu ukuntu bitunganya iyo mitungo ya mitungo bikaba ngombwa ko ibihugu byabikoronije bizamo bigakora ubucuruzi aho usanga umuturage wo hasi abura nayo kujya kujya kwa muganga kwivuza cyangwa se akaba adashobora kurya n'umu munsi na rimwe kandi kitwa ko ari igihugu gifite umutungo ubwo rero njye navuga ko ni nk'umuvumo kuko no kutagira ubwenge bwo gukoresha umutungo imana yabahaye cyangwa se umutungo kamere w'igihugu cyabo bikaba byo ariho biba impamvu y'uko abantu babaho nabi kandi bafite umutungo wabo urugero ahangaha duturanye n'igihugu cya congo igihugu gikize ku mitungo gikize ku bintu byinshi twavuga nk'imbaho amabuye y'agaciro za kopa za o byinshi cyane ariko urebye ahangaha iwacu tubarusha imibereho myiza tubarusha navuga ko tugira umutekano kandi nta mutungo dufite ariko bo bafite umutungo n'umutekano ukabura n'abafite wa mutungo wabo bakabura ukuntu babaho neza kubera umutekano muke rero numva ko n'ibihugu byabikoronije nabyo bigiramo uruhare kugira ngo byibuze babone ukuntu bakora egisipotesheni y'uwo mutungo kugira ngo igihugu kibure umutekano noneho kikabura umutekano ariko n'abayobozi nabo kubera navuga nko gusahura bakabura kumvikana n'abandi bayobozi bo mu nzego zo hasi cyangwa se kugira ngo bumvikane ukuntu basangira umutungo mu gihugu umuturage wo hasi akabaho n'umuyobozi akabaho mbese ugasanga igihugu abantu babayeho neza ariko bikananirana twavuga ko byabananiye kugira ngo nabo bakihazaho umutungo rero muri makeya numvaga ari ibyo ngibyo byo gutekereza nawe mfite habangira ngo mbashimire kuba mwayitayeho kuvugisha murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tukibandanya kuvuga kuri ayo matungo kamere ari munsi y'ubutaka muri afurika ko turavuga Pierre Claver wari kuravuga ko kenshi biba ahubwo inkomoko y'intambara muri afurika aho kuba ikintu cyofasha mu iterambere ry'abanyagihugu hari n'igihe iyo ayo matungo atowe ku bice byegeranye n'imbibe hagati y'ibihugu muri afurika aho ko ibyo bihugu byoje hamwe bikayacukura bigacukura ayo matungo akagira akamaro ibyo bihugu byose bica bitangura nabyo nyine guterana amajambo hakaduka n'intambara igihugu kimwe kimwe gishaka kubyigarurira ko ngo bije kuri cyonyine icyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi muri afurika piyegare
ni ikibazo gikomeye cyane kandi ni ukuri hariho n'abantu benshi cyane bamaze kukigwamo icyo kibazo bamaze guhera muri izo ntambara duce ziba bivuga rero yuko hariho umuco abandi nabyo natanguye kuvuga ko muri ibyo bihugu bya buraya hariho umuco kera nabo babikora nk'uko mugabo ubu siko bagikora ni ukuvuga ko ubu bobo iyo ikintu kibonetse bobo ntibakiyumvira gusa ku gihugu cyabo bararaba eh, na- na- no ku gihugu kindi bo mbere baraba n'ibintu byinshi cyane bakavuga bati mbega nitwatangwa gucukura nk'ubu butare twaba tubonye cyangwa eh, iyo resource iyo ari yo yose y'indi naturelle ibonetse mbega nta ngaruka ku byerekeye nk'ibidukikije bishobora kuba eh, ku banyagihugu bacu no ku banyagihugu bo mu kindi gihugu cyegeranye aba bagaca batangura rero wa muco wabo wama wo kuganira wo kuvugana ku bibazo byose kandi barondera inyishu y'aho umwe umwe wese agira icyo yunguka ariko twebwe kenshi nibaza ko ingorane muri afurika ari uko eh, ni kiretse ko harimwo n'ubumenyi bu- bu- buta- butari bwinshi cyane mu byerekeye nk'ingene dushobora gu- gutorera nk'inyishu ibibazo tudaciye mu ntambara Eh, twebwe rero kenshi eh, n'ibyo tutazi ntidusho- ni- turateba no kubyiga Eh, hanyuma n'iyo twabyigishijwe nawe ugasanga kenshi afurika sinzi igituma abantu bara- barifuza rwose guca abanyaruta gukoresha ingufu hanyuma ugasanga ikibabaje ni uko izo ntambara eh, iyo zitanguye gutera icyo bagwanisha ni icyo hanze ni icyo bazogura amahera ari nkoho za rutura cyangwa inzu zisanzwe biko bikomakomeye ibyo byose cyangwa amamodoka y'intambara ibyo byose ni ibintu bica bisubira kandi bikajya kugugwa muri ibyo bihugu bisanzwe bi- bikomeye ibyo nyine kandi bifise n'imitahe minini eh, cyangwa ibishobora kuronka imitahe minini bikura mu mabanki akomeye cyangwa mu nzego eh, mu- mpuzamakungu zerekeye ibintu by'ubutunzi amabanki mondiyali cyangwa nka za efemi n'ahandi ugasanga n'iyo uwo muntu aronse no mu nyuma niyaronka bazoza kumufasha gucukura ubwo butare buzoba ubwo gusubiza eh, nk'ibyo yakoresheje mu ntambara ah, aho atanu kimwe yungutse atari uruhombo gusa aba yaragize rero bivuga ko twebwe iyi ntambwe eh, abantu bakwiye gutera ari iyo kumenya mbega iyo tu- habonetse itunga eh, mu- munsi y'ubutaka bwacu eh, ni- ni- ringana iki ryoshobora gukora iki rigafasha abantu bangana iki hanyuma bakiga ibyo byose hanyuma bakaraba ubundi buryo mbere iyo babonye mbere bitonashoboka babona agomba bakarindira bakabanza bagatunganya iyindi migambi ishoboka gutanga nk'inyungu mu buryo bunyaruka kuko Yego.
n'ubwo butunzi kenshi igituma n'intambara ziba ni uko ushobora gusanga hariho ubu- ubusanzwe akorera muri icyo kintu mwebwe mwebwe mwumva ari ibisanzwe nko mu gihugu nk'e- cy'u Burundi uko inzahabu zoba zigarukira gusa muri kongo ni- zira- ziba zagarukiye aho u- urubibe rugoba ruca oya ngabo bivuga yuko hariho u- ubundi buryo abantu bashobora kuraba bakavugana bati reka ahubwo twiyumvirire hamwe hajya n'uburundi na kongo cyangwa n'u rwanda na kongo bashobora kumvikana bakaraba bagakurikiza mbere n'umu- n'aho zase n'aho izo ntabu ziri Yego.
usanga na hose tu- arizo twicaye ko mugabo nawe nyine no kubanza kwaraba yuko mbega abarundi barazi inzahabu nk'ubu wowe- nk'ubu wohura n'inzahabu atari za zindi zambaye mu mugufu cyangwa ku maboko ubwo abantu bose bozimenya urumva rero ibyo byose bira- birimwo ubwenge birimwo eh, amaforomasi akwiye kuba abantu bakabwirwa byinshi bagasigurirwa kugira bamenye ko ahubwo aho kuba eh, su- in- inkomoko y'intambara cyangwa y'ubukene no guhunga no kwicana ahubwo abantu bari bakwiye ku- kugira iki gukora ikintu cyose gishoboka kugira ibiri mu butaka bwabo bibafashe kandi bibagirire neza urakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite renova renova irindi zina aho uri
Ah, renova ibintu imana uri he
ndi bujumbura ufite ikibazo icyiyumviro
Eh, ni ikibazo dufata n'icyumviro kirimo ku kuri icyo kiganiro cy'uno munsi na du- na- dutumiriye umunyamakuru bwana munyamakuru Eh, ni ibintu bisiga ubwenge kandi bikongera bikagora cyane kuri iyi mitungo yo muri afurika ishobora kuba ataco itumariye twebwe nk'abanyafurika ubwacu mugabo ugasanga ritekereza imbere utundi turere rero naciye niba na kino kiganiro naciye nibuka naciye nibuka ku buryo twebwe igitoro igitoro- eh, ku mitungo y'igitoro muri afurika dufite igitoro cyinshi biragaragara ibihugu byinshi bya afurika birundamo ibitoro ariko twebwe abanyafurika ubwacu mu kukironka bitatubera umudubibuye bitatubera ibamba kabisa ushobora kugenda kugura lisansi ubakubwira ati wowe kugira ugure lisansi ubanza gusohora amahera y'agaciro ubanza kugenda umunyamerika akaguha amahera y'agaciro ubanza kugenda gutakambira akarere ka buraya buraya bakaguha abanyaburaya bakaguha amahera y'amayero kugira ngo nk'igitoro kandi gisanzwe cinza mu bihugu byacu bya afurika rero iyi mitungo yacu iyi mitungo yacu ariko yiyumvira yo muri afurika byaradusize cyane simbona ikungene hataragera bimwe ngo hafatwe ingamba zikomeye z'uko imitungo iri muri afurika yoteza imbere umunyafurika we nyene kugira inki abanyafurika tuve mu bukene ko twe abanyafurika tubayeho mu buzima sinzi yuko navuga ngo butagira icyerekezo iyo buja n'iyo bugiye kuko abanyafurika ntituzi ikungene tuvyuka n'ukungene tuja kuko harabuze nti umva n'abandongozi za afurika ntiyigize ngo ikore kuri ico kibazo irasha kuko hari ibihugu bikomakomeye byamaze kuyipanga biba byamaze kugushyira muri rero bikakwica ubu ukazumva biriko biragutera ataco ugira umva n'abarongozi benshi bo muri afurika bagiye gukora kuri ico kibazo c'imitungo yo muri afurika barashaka kuko mpamvu z'ini ibihugu birutura ibihugu binini binini byamaze kwagura uburere bitwifatira bidukoloniza mu bubuzi tutazi ngo dukolonizwa mu kinigero baratangaye muri kongo muri kongo haruka kuba amatora mugabo umufaransa umushikiranganji wo mu bufaransa niwe yatanguye kuyahakana n'umukongomani atari wenyine nawe yatsindiwe amatora ataratangira kuyahakana ibyo byose ni ibintu vyerekana ko muri afurika tutaragera ku rugero rwo kwikukira by'ingombwa rwo kwikokotera ivyo bihugu bibitura bisanzwe bitunigira mu menshi dutwara imitungo atacamira
murakoze dufise kandi reverien reverien ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva irindi zina aho uri
ndi mu karere k'ibiyaga bigari ufise ikibazo ufise iciyumviro
ese si iciyumviro muri afurika iyo umuntu arabye ibyo mutungo wose uri ku butaka impamvu afurika idatera imbere bivana n'abategetsi baba batwara ibyo bihugu baba bacumbitse hamwe n'abo bazungu bafata bakagira nyine abazungu baba bafite egisperiyanse y'ibintu byinshi baturusha ubuhanga twebwe abanyafurika bakagira bagaca bafata bakajyana bakababwira bakabaha ayo masoko bakaza gucukura izo nzahabu bigateza imbere ibihugu ibihugu bya rutura bitera imbere niyo mpamvu afurika ikigo bitera imbere n'ibibazo mu bihugu bya afurika byacu bizima birimo ingorane ingorane nk'iz'umutekano kubera afurika yonyine itazi kuyitunganya yihagarare ko yerekana ubuhanga bwayo bwo kugira nabo bagire icyo bakoze kuri uwo mutungo wabo w'inzahabu n'ibitoro bumva abenshi nta nta n'ubushobozi baba bafite bwo kubicukura n'ubwo babibona urumva ni kubera uburyo buke kandi afurika vurema nta umuntu ntabona akazoza kayo kubera n'ubundi koronizwa n'abazungu iyo umuntu arimo araraba nta ntuzenye ibibazo byose biza muri afurika nabo nyine abo bazungu bagira aho bamenera kubera afurika igize ibibazo nabo baca bazungukiramo ibyo bigwanisho bakora bica biza muri afurika kugira bibe birakikizwa inganda icyo cyiyumviro
murakoze radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc muhandanya gukurikirana ikiganiro muri sanga aho turi ko tuvuga ku matungo kamere ari munsi y'ubutaka bwa afurika atashoboye guteza imbere ako karere nk'utundi turere ahubwo utundi turere two ku isi twinshi twateye imbere dukoresheje ayo matungo Ah, ngaruke ku batumire ah, chanel ah, ku bavuga ko muntu yitegereje hari i- ibihugu byinshi byateye imbere bitagira amatungo ari munsi y'ubutaka ayo matungo kamere turabye nko muri aziya eh, biriya bihugu byateye imbere za singapore za eh, za koreya y'epfo ni- n'ibindi byinshi za marezi Eh, ni kuki abanyafurika bato batokugurura amaso bagafatira akarorero kuri ivyo bihugu naho bari ibihugu vyo muri afurika bito bafise amatungo menshi mugabo bigafatira ku karorero k'ivyo bindi bihugu vyakoresheje ubundi buryo mu gukoresha ubwenge bw'abanyagihugu babo uh, bagakoresha nk'ubu buhinga bugezweko kugira batere imbere hari ibihugu u- uhejeje gusigura ivyo ubona muri afurika vyo bariko biragerageza muri iyo nzira uh, chanel
yego cyane nk'uko bivuze o, nibaza yuko ubwo butunzi dufise kamere eh, si bwo bwonyene bushobora gutuma eh, bino bihugu byacu bitera imbere ntiwamenyesha yuko n'ibyo bihugu biza kuburondera eh, ibyo bihugu bya rutura biza kuburondera mu mu bihugu byacu eh, ubwo butunzi bibusanganywe mugabo ibwicaye ko kuko eh, nubamenyesha ko ubwo butunzi ukuntu bumeze eh, ni ubutunzi bimwe bita non renouvelable ni ubutunzi buzocukurwa hakagera igihe buga- bugahera rero eh, kwa kutabona kure kwacu kwa kutabona kure eh, kw'indongozi tuba dufise nicyo gituma eh, bababazwa no kwihutira gucukura ubwo butare Eh, novuga yuko novuga ko ari imana tugira mugabo eh, n'uburangazi bwacu burimwo Eh, nk- ufashe nk'igihugu cy'u Burundi eh, ubutunzi burimwo bu- buriho butari bukeya Eh, mugabo gushika ubu butaracukurwa cyane n'ubumaze gucukurwa murabona yuko ibijyanye n'ubugene tubyifatamwo atari neza cyane mugabo rero eh, bwinshi ntiburacukurwa aha rero nkabamenyesha yuko oh, hariho ibyo bihugu bya rutura bibufise bi- bi- bicaye kuri cya gitoro ubwo bitaratangwa bagicukura kubera bizi yuko ari ubutunzi buzogera igihe bugahera hanyuma niyo bavuga ati ubwiza bw'inka no ku bimwe hazogera igihe baba babufise bwonyine ugasanga twe twamenyerejwe twamugajwe no gutungwa na bwa butare bwa butare ugasanga eh, ibihugu byacu ahubwo bisubiye inyuma cyane rero u- uburorero buriho uburorero buriho bw'ibihugu biriko biratera imbere ata butaka bwinshi bafise nubaha akarorero nk'igihugu cy'u rwanda murabona ko kiriko kiratera imbere cyane Eh, hariho n'umutumire yavuze ati ati eh, igituma ahanini eh, baza gutora ubwo butare bwacu ubwo butunzi bwacu kubera tudafise ukuntu tubucukura tudafise amamashini tudafise ibiki nibyo bashaka ubu butare eh, ahanini mu kubucukura bira- burasaba eh, nk- nk- nk'umuyaga nkuba mwinshi nk'uburundi budafise Eh, mugabo rero nibaza yuko eh, dufise indongozi zibona kure zishobora guca ziyumvira ahubwo kwihatira gushiraho bya nkenerwa bya nkenerwa kugira ngo uh, ubwo butunzi ahubwo buzocukurwe uwo muyaga nkuba uboneke kuko inzozi sizo tubuze urumva rero habuze ugushaka habuze kubona kure habuze kubabara igihugu ibihugu byacu n'ahandi nta cari kibuze uburorero buriho ni bwinshi kandi eh, n'ibyo twabishika ko by'ubushobora gucukura no guhingura eh, eh, bwa butare ahubwo ni ukwiyumvira kugeguza tukiyumvira kwinjira mu bindi bishobora guteza imbere ibihugu igihugu kugira ngo ntiduhave tuzosigara mu kangaratete mu gihe ubwo butare eh, buzoba bwaheze
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise idirisi idirisi irindi zina huri
ndinima idirisi uri he
ndi mu ntara ya ngozi komine buziga zone baramirundi umutumba ndi magana aho ni mu burundi
Eh, mu ntara ya ngozi ufise ikibazo iciyumviro unyarutse
yewe icyiyumviro nari mvise yego
igihugu cy'uburundi bwacu harimo ubutare mu bwabo ntidufize uburyo bwo gutimba neza halo ndakumva
ati igihugu cyacu kirimo ubutare mu bwabo nta bikoresho dufite bwo gutimba ariko je intererano numva nogira halo tuga ku ijambo ndakumva
intererano numva nogira nuko mu- nimba leta yoraba leta y'uburundi yacu yoraba ukuntu irondera byangombwa nyene ika- ika- ikimbisha nyene ubutare nyene bishemeye kugira nyene na- na twebwe abanyagihugu tugira akaru- turonka akarusho kuko turaturonka n'akazi
murakoze Nge- rega intererano yanje mfise yoba ariyo murakoze kuduha- gu- gu- gu- kudutereza icyumviro kuki rya amerika urakoze Ah, pire nawe nyine ari ku murongo wa telefone pire irinziza nkuri
Mubisoni Gitega ufise ikibazo canke iciyumviro uterera
mbese iciyumviro yego
nashaka icyuma nshaka gushikiriza ni uko ahubwo borondera amashyirahamwe abishoboye kugira ubutare buri nga mu bundi bucukurwa kuko tugerageje nk'ibyo twiga mu mashuri usanga bavuga yuko nk'akarorero irya nike- nikeri y'umusonga tishobora kuyimbwa imyaka irenga mirongo itanu rero iramutse yimbwa imyaka mirongo- mirongo itanu ubushomeri mu gihugu buriho ni bwinshi rero borondera amashyirahamwe abucukura ama- abagene tukaronka akazi dukora ntituzagume twizigire ngo turafise ubutare kandi ataco butumariye rero mbona ntako ataco bwotumarira butuma abandi amashyirahamwe yabishoboye bakagwiza uwo muyaga nkuba hanyuma tuga- nawe tukaronka akazi
murakoze
Eh, namwe murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington eh, dc tugarakwiye ku batumire bacu mu kiganiro Hano turiko tuvuga ku matungo kamere ari munsi y'ubutaka bwa afurika atashoboye kugirira akamaro ibihugu vyo muri afurika ahubwo yatungishije utundi turere two kw'isi Ah, ku bavuga ko urwango rufatiye ku rukoba no gukengera bifatiye ku rukoba ivyo nokwita rasisme ari inkurikizi y'uko ibihugu vyo muri afurika vyananiwe eh, kwitunganya neza kandi ko ico kibazo kitazokwigira kirangira mu gihe afurika izoguma iri muri ivyo bibazo twarumvise ko na perezida wa ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika yoba yaravuze ko ibihugu vyo muri afurika eh, ari nk'utuzu twa sugumwe Eh, pierre claver eh, ku bavuga ico kibazo co- ca rasisme ko kitazogenda mu gihe ibihugu vyo muri afurika bitazokwishyira hamwe ngo vyiteze imbere bavuga busema
Eh, birababaje ahubwo ni uko eh, n'ibyo byo- birinda kuvugwa eh, kuko eh, haciye imyaka myinshi cyane eh, ubu nta gihugu cyo muri afurika kitarikukira Eh, kira noneho hariho n'amashyirahamwe manini akomeye cyane harimwo n'ubumwe bwa afurika no munsi Eh, ikibabaje rero ni uko eh, ubu ibi byose bivugwa eh, umenga nta nta migambi yihuta canke eh, yo muri kazoza ka hafi yoba iriko irategurwa kugira ngo eh, ubu afurika ishobore kuvuga n'ijwi rimwe n'ijwi rimwe eh, cane cane bagire eh, nku- nku- nku gupangira ibintu hamwe mu vyerekeye by'ubutunzi kugira bashobore gukora eh, nk'urunani rukomeye rushobora kugira ico eh, ruvuga ru- rushigiki- ru- rushikiriza mugabo ikibabaje ni uko eh, uko vyagiye birakurikirana kuva muri ya myaka za mirongo itandatu eh, afurika ubona ko eh, ibikorwa binini cyane byayiranze bivugwa kuri afurika no gufashanya kwa Afurika n'ayandi makungu ari gucecekesha intambara cyangwa kuzihoyahoya ngo zihere Eh, ariko naho nyine turabona ko n'iziheze haca igihe gito cyane ziretse zikaba kuko ah, mu kuzitorera inyishu abantu ntibaja ku muzi w'ibibazo biba byabaye ubu bwira rero uwo munsi tuzanye iki- ibi bya bya rasisme hoho ni kimwe congerwa mu mu zindi ntambamyi zisanzwe kama ngira ziriko ziba- zibakama muri afurika aho usanga eh, iyo atari eh, amoko y'ab- y'abantu ariko aragwana cyangwa ibiki eh, haba hariho i- ivyo rero bindi bica biza bya barabonye muri afurika y'epfo ibyabaye eh, imyaka myinshi abavuga ko ari abazungu n'aba a mugabo n'uburyo byaheze hagaca haza ibindi ubu hasigaye hariho n'uko hariho n'abandi n'ibindi bihugu eh, badashaka kubibayo eh, abandi birabure bavugwa ko bagenda kubatwara ubuzi bwabo n'ibindi n'ibindi n'ibindi rero navuga ko ni afurika yonyine ikwiye kwitunganya ikaraba ikibereye kugira ngo umuntu uwo ari we wese ntazoza arabogera avuga uko ashatse icyo mwavuze byaravuzwe byaravuzwe mu makuru mugabo nawe nyine umenga yaravuze ko atari kure yayo gushatse kubishikiriza mugabo ikibabaje ni uko ha- hariho ibiboneka bibi cyane tubona ko biriko biraba abantu bagaca banabivuga bivuga rero ko umuntu yopfuma yirinda kugira ibintu bitari byo hako mu nyuma azosigara avuga ngo abantu bamvugiye ibintu cyangwa nta burenganzira bari bafite byo kubivuga ariko mu myaka iza biraboneka neza ko afurika nitashira ubwenge ku gihe nayo ngo itangure imenye eh, amatekinike yo kunegosiya neza eh, kuraba ingene ishobora ku- ku- ku- ku- ku- gushikira u- ingurane ziva mu mabanki yo ku isi gukorana n'ibigega bikomeye gukorana n'abandi bagwiza atunga bo mu isi ngira baba bafite ibyiyumviro bindi atari ibyo gusa gutunga bonyene Eh, kuko urumva nawe nyine iryo tunga nibarigira bonyene azogera igihe n'abo abo birabure wumva eh, uzazosanga eh, eh, babakeneye mu bikorwa bimwe bimwe kugira byose si ukuvuga ko eh, muri kazoza barakunda kuvuga ko mm, ah, tugiye kubona iterambere rinini tuzobona n'ubu byaratanguye hamwe hamwe aho mu kuriha mu ibisi utarinda gutanga amahera ujya mu ikarata iminsi ikayisoma ugasanga mu maresitora mwamwe ngira iyo zabura y'abantu ibyo bazoba basigaye bagaburirwa n'ibirobo cyangwa bya bimashini nyabwonko bindi ni ukuvuga rero yuko ariko abantu baguma bafite uruhara afurika rero ikwiye kwitunganya ikamenya ko itunga rya mbere ifise gushika ubu ni abantu kandi abo bantu baragwira kandi ba- i- icyo bikora ni uko abo nyine bagize ubwenge bagakorana n'aba- nk'uko abandi bakoze bashobora gutera imbere ni ukuvuga ko rero nta kazoza kabimbona Eh, simbona ko ari umwijima imbere ariko mbona yuko abantu nibagerageza indongozi hamwe n'abashakashatsi za kaminuza mu mashuri abantu ni ukuri ba- ba- bakure amaboko mu mpuzu biyumvire biyumvire nk'ingene abandi biyumviriye noheraheza mvuga nti wewe igituma bivuga aravuga ati naho twogira amafuti angana gute iyo o, za amerika avuga ati ahagabo nta muntu arara ubusa mugabo nta muntu abure ikintu gitoyi ki- ki- kimwe umunyafurika ngira aronka abanje gusenga kenshi yisonzeje kenshi ariko bobo n'abadasenga urumva bara- bara- barafise uburenganzira bwo kuronka kuko leta ivuga iti nzogira ibyo nshobora byose mugabo abantu bose bateza kuronka ikintu barya ni ukuvuga rero ko we wavuga ati abantu bose bariko baza bangana baza ku- ku- ku- ku- kurondera ibyacu muri amerika n'iki abavuga ati nibatunganya ibyabo neza hanyuma abantu bazogume iyo bari batunganirirwe iyo bari hanyuma tuzohure nk'umugabo avugana n'uwundi mugabo atari uwo abaza gusa kugira baze kudutera ingorane no kudusahura utuntu twacu nibaza ko mu majambo make eh, ikibazo ca ca rasisme atari cyo kibazo nyamukuru mugabo ikibazo gihuye no kudutunganya neza uko bikwiriye n'uko bishemeye eh, amatungo n'imigambi myiza yotuma eh, muri afurika mu birabure naho nyine abantu bashobora kubaho mu gateka kabo kandi bubahirijwe bafite ibikenewe byose Mm, bya- murakoze murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone eh, patrick eh, ari ku murongo patrick irindi zina aho uri
Mm, mwiriwe neza mwiriwe
eh, ni niyonzima patrick uri he
ndi mu rwanda mu karere ka gasabo ufite ikibazo ku batumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza
Bon, wenda ni iki na- ikibazo na- nagiraga mbaze yego
wenda kuba cyangwa se inyunganizi ni ukuvuga ngo wenda nimba bimeze kuri aba eh, afurika wenda ikaba bira- buriya mutungo uturuka mu wundi uze mu butaka utayigirira akama- agaciro cyane ni uko mba mbona wenda nk'ubushakashatsi bujyanye na biriya biva mu butaka ari mukeya bo noneho ba bandi bo hanze baza ba- bakaza wenda bakatubwira ngo bagiye kuyikoraho ubushakashatsi wenda twebwe tu natwe tuka- tukumva ko koko ari byo noneho bigatuma twumva ko natwe bi- bi- birita- bi- bitatu- bitatugiraho agaciro cyane
murakoze
Mm.
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Eh, nze ku mutumire chanel eh, eh, umutumire pierre claver ariko aravuga ibyerekeye ibihugu byo muri afurika bitegereza kwitunganya neza nk'iyo hageze nk'amakontra eh, n'amasosiyete y'ibyo bihugu by'ibihangange eh, nk'ubushinwa ubu buri kubukorera hose muri afurika ko bategereza kumenya tekinike uburyo eh, bwo gu- negosya mu makontra mu masezerano bariko bagirirana n'ivyo bihugu Ah, mwibaza ko muri afurika ibihugu biriko birakanura amaso ku bushinwa ku bushinwa ntibuje muri afurika kubera bukunda afurika turazi ikibuzanye buje kurondera amatungo ayo matungo kamere kugira ngo afashe iterambere riko ryihuta mu bushinwa mu bivuga kwiki
Eh, ega niho niho na mugenzi wanjye yarinze abivuga buriya eh, ahanini eh, kurinda badutuka batugaya uko uwo mutegetsi yatwise eh, nibaza yuko afise icyo yabikuye ko afise icyo yabikuye ko kuko ahanini buriya si urukoba eh, araba mu mutwe wacu akaraba ukuntu twitunganya akaraba n'uko twategeza kubikora uravye ubwo butunzi dufise kuko Eh, turazi yuko no muri ibyo bihugu bya rutura abantu bafite urukuba rwirabura hariho abamaze kugera ku mabanga akomakomeye obama eh, yaratwaye igihugu cya amerika afite urukuba rwirabura n'umwirabure nibaza yuko oh, ahanini biva kuri ubu kuntu twitunganya rero burya twari dukwiye gukanura amaso tukabona yuko eh, ahanini tudakwiye kwisamburira ko iyo bavuze ati kujya hamwe nk'uko yabivuze ati kujya mu mashyirahamwe eh, turafite amashyirahamwe akomakomeye twa dukwiye kujya hamwe nibyo abantu bagiye hamwe baragira inguvu icyo nokwita pouvoir de négociation Eh, murabona abajya mu makoperative biratuma ushobora guhangana eh, n'abandi mu kurondera amasoko eh, amasoko ku biciro byiza kubera muba eh, mufise igihagararo nibaza rero ko na afurika bakwiye gukanura bakabona yuko bikenewe bakamenya ah, yuko eh, uwo muzungu aje uwo munyaburaya aje eh, ata rukundo runini ruba ruhari wewe araba amayentere mugabo twebwe tukiyumvira ngo naka aradukunda umuzungu naka baradushigikiye baradukunda munyabona ngujya we ngo ntazomva ko ngo n'uwanje ugasanga turi ku bintu eh, bi- biri- byarenganywe mugabo bobo babona kure babona amayentere imbere yabo ibyo rero twari dukwiye kubikorera ko nk'abanyafurika tukamenya yuko agahiye kari iwacu hama tukamenya ukuntu eh, twitunganya kugira ngo duhangane n'abo badukeneye hanyuma tugire icyo tubakura ko kiboneka kuko eh, ubwo butunzi nk'uko nari nabivuze nabwo barabufise nabo barabufise ariko barindiriye umunsi twebwe bwaduheranye hanyuma eh, mu nyuma ntacyo tuzaba dufise tuvuga ntibazaba abana bakina dukeneye ahubwo eh, bya bitutsi batwita mu nyuma sinzi ingene bazodufata kuko urumva n'ubwo butunzi badukeneyeho ntabwo tuzaba du- tugifise rero mu gihe tukibufise turakwiye gukanura amaso tukaraba ukuntu twabikorera ko kugira ngo eh, duheze twisuganye
murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc Uh, pierre claver kandi yavuze ku byerekeye itunga rya afurika yavuze ni itunga rya afurika n'abantu abo bantu cyane cyane bafise ubwenge bashobora gukoresha mu guteza imbere afurika ariko twihweje abakiri bato n'abarangije amashuri uh, kubera afurika ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana bari munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu bataronka ubwo buryo bwo kwiteza imbere bataronka akazi batabona iyo baja batabona akazoza kabo baca batangura kwiroha barondera kuja mu mahanga na cyane cyane i buraya benshi bagaherera muri sahara no muri mediterane icyo kibazo nimurabona ko ari ikibazo gikomeye abategetsi muri afurika bari bakwiye kwiyumvira kuko nta terambere zizobaho abo bakiri bato bose bumva mu bihugu byabo atakazoza bafise chanel
abantu n'ubutunzi n'abantu n'ubutunzi eh, murazi yuko eh, n'igihugu ca ca amerika eh, uravye amashirahamwe akomakomeye eh, zige- kigenda kirayashira mu bihugu harimo abantu benshi aho ndiko mvuga abantu dufatiye ku bwinshi bwabo eh, murabona amashirahamwe bafise mu- mu bushinwa amashirahamwe bafise muri za koreya za hehe kubera ubwinshi bw'abantu baheza bakaronka ya maboko yabo ku giciro gito murumva rero ko ubwo ari ubutunzi dufise cyane ahubwo bwari bukwiye gufatirwaho kugira ngo eh, eh, ba bantu bakiri bato bariko baraducika bajya mu mu bihugu bya buraya bihutira kujya muri amerika ahubwo bofatirako kugira ngo bagume iwacu hanyuma eh, ibihugu nabyo eh, byacu indongozi zikamenya ukuntu eh, zi- zikorera ku- zikorera ku ubwo butunzi kuko twicaye buriya ku butunzi tutazi twicaye ku butunzi tutazi eh, nicyo gituma washaka abo ba- bariko baraja hanze barafise imvo kuko eh, hariho abagenda ku mwiheburo bakabona yuko atakazoza bafise bakabona yuko imbere yabo ata kintu kiriko kirahinduka mu myaka iza hama bagata bakomoka bakagenda iyo ibintu biri ku murongo yego rero rero urumva yuko eh, akazi kanini kagaruka kuri za ndongozi zacu kugira ngo tumenye gutunganya kazoza kubwo rwaruka eh, twongere turukorereko kugira ngo n'igihugu cacu gitere imbere murakoze Eh, dufise u- uwaduhamagaye akurikirana icyiyumvi- eh, iki kiganiro emmanuel emmanuel n'inzirahuri ikibazo n'intererano unyarutse cyane hasigaye umwanya muto cyane
yego yego murakoze cyane nitwa birushyabugabo emanweri rwanze kuma ndi i kigali mu gatenga nyarutsa icyiyumviro cyangwa ikibazo igitekerezo nashaka gutanga ni uko nk'uko hariho afurika yunze ubumwe hagomba kubaho no kwisuganya bagashyira hamwe abakuru b'ibihugu ubundi kugira ngo ubutunzi kamere bwa afurika bujye buca muri afurika yunze ubumwe nawe ikagiraho uruhare kugira ngo tubashe kumenya uko umusaruro w'ubutunzi bwacu bwagenze kandi noneho abanyamahanga ba- bajya hanze bacu b'abanyafurika bagaruke iwacu ubwo bwenge tubukoreshe inaha muri afurika kandi noneho n'uje gucukura bamutegeke ko agomba gushinga uruganda inaha muri afurika bagatwara za poroduwi natwe bakadusigira murakoze cyane murakoze cyane Eh, turasigaje akanya gato cyane pierre claver hari icyiyumviro cya nyuma washikiriza
jewe no- novuga ko eh, cane cane kuri aba ba- aba- aba- abajene abantu bakiri bato no kuri aba icokorwa kugira ngo bashobore kugira akamaro kenshi ni ukuvuga ni ukuraba bakitaho cyane ivyerekeye u- ubwenge bwabo kwigishwa kwabo neza hanyuma kandi ikindi ni ukuvuga ko aba nabo bakeneye no gufungura bafungure neza bafungure ibikwiye eh, kandi byangira akamaro ni ukuvuga ko rero amaleta yose ya afurika akwiye kuraba bene ateza imbere uburimyi aho bishoboka hose hanyuma bakagira ibyo abantu bafungura bakagira n'ibyo bashobora kudandaza no gushora nta gihugu na kimwe cyateye imbere abantu badafungura abantu badafise ibintu bi- bi- bi- bikwiye bashobora ku- kwikorako hanyuma rero ni ukuvuga ko ni ukuraba amabije ni ukuvuga amahera ibyo bihugu byose bikoresha eh, bikaraba neza ko by'ukuri baraba neza inyungu y'umunyagihugu muto batiyumviriye gusa eh, amasekiteri canke ibintu binini mugabo bitarimwo abantu mugabo bashire ko sekiteri yose abantu bangahe Murakoze.
bazoshobora gukorwa ko n'ico kintu kugira ngo inyungu iboneke ku muntu ku munyagihugu uwo ari we Murakoze.
wese murakoze Ah, dushimire abatumire bacu chanel girumugisha umuhinga mu byo gutunganya imigambi kwiteza imbere gestion de projet ari kigali mu rwanda na pierre claver nsengiyumva umuhinga mpanuzajambo yigenga akurikirana ivyerekeye politike akaba yananose ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari bujumbura mu burundi dushimiye rero namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abo bose bashoboye guhamagara bagashikiriza ivyiyumviro akabaza n'ibibazo mwese rero tubifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
turashimiye mugenzi wacu fidele niyongabo heje kudushikiriza